o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ke rata go leboga tsone le mphileng yona um pele ke setlogolo sa ga taunane ke tsala ko ga setasi ke goletse mo protea north e leng ko soweto ke tsene sekolo ko le primary school e leng ko mapetla ke be ke tsena high school ya me ko north view high school hmm, hmm, hmm. ga o ntse o tla o gola a o ne o itse gore o tle go tsena motsa kgwebo kgotsa kgwebo ke kakanyo e tlileng fela o setse o tsweletse pele ka botshelo ba gago ke ka re ke ne ke sa itse kgwebo ke kakanyo e fitlhileng ga setse ke simolola go bereka ke feditse sekolo ke simolola go berekela di-company tse ntse ke di berekela wa bo o itshomolela jalo um setlamo sa gago kana o itshomolela jalo go itirela o ka re tlotlela fela jalo gore o dira kang o tshimolotse le gone thotloetso e tswa ko kae ke simolotse ka 2014 ke registera company e ke e bitsang cb fibs ga ne ke simolola ke simolotse ke rekisa dibeke le di-accessories fela ke ne mm. ntse ke batla gore e gola ke re go fitlha yanong mo e leng gore ke setse ke launchitse um eh, fidi body and skin care mm -hmm. Mm so uh, motivation ya teng e tswa ko goreng ke batla go ipona ke iperekela ke batla go bona ke motivator le batho ba bang gore mmereko o e leng gore motho ha batla go e, go bereka it does not necessarily have to be mmereko wa go ya officing motho kgona go ipereka as long as ana le that motivation and encouragement from yena within to do that mm. a re lebelele fela jalo re tsenelele mo thotloetsong mme re lebelele fela jalo thotloetso ya go simolola ditiriso tsa go intlafatsa e tsilwa ko ee. kae eh, thotloetso eno e ya dikuno tse tsa gago tsa go intlafatsa a a sekesile ba ka mo thotloetso ya go go dira thotloetso ya go tsa go intlafatsa tsa go tlhokomela letlalo e tswa thotloetso teng mhm. ke gotse ke le ngwana o tlhokang self esteem if i can put it in that way ka gonne ke ne ke na le bothata le letlalo la me ke mm. gola ke na le condition e ba e bitsang psoriasis e leng gore e ra mmele wa motho o lome o tswe le mabala a mantsho nako nngwe o nna dry thata so ke be ke sokola go kry-a di-product tse e leng gore di ka nthusa ka letlalo le e leng gore ke na le lona so motivation ya ka e be e tswa mo ke lekile di-product tse dintsintsi go fitlhelela ke kry-a product e leng gore yanong ke a e rekisa mhm eh product e rengwa e rekisa o itiretse e yone kgotsa o e bone go legong ke e bone go legong ke na le company e ke dirisanang le yona e nthusang ka manufacturing ya product mhm ka jalo bo ba bolela gore so se sa dira se ntiretse se ka direla ba bangwe a re tsweleng pele gore se nne teng se thuse batho ba bangwe thata e eh, kana di-product tse ke di berekisang le tse ke di rekisang di thusa ka ka letlalo le le omeleletseng batho ba ba sokolang eczema le yona psoriasis e ke buang so mm-hmm. it's not gape limited to dilo tseo fela ke na le dilo tsa sefatlhego tse di thusang ka dilo tse di tshwanang le bo di-pimpole ga o batla letlalo la gago le nne smooth le nne clear so it's a range ya ya skin le body gape re na le le di-products tse e leng gore di thusa go suda di-muscles tsa motho yaka di-back salts hmm. eh mm-hmm. so di dintsi di-product tse ke di rekisang tse dingwe le tse dingwe di na le mmereko di o dirang mo mmeleng kgotsa mo letlalong o ile wa ikutlwa yang fela ga o fetsa more ga go leka dikuno di le dintsi go ka bona thuso gore o siame mme o bo bona kuno e o e dirisang ga jana ebile o dira gore e thuse batho o ile wa ikutlwa jang fela go itumediswa thata ka gonne nna ya mperekela and ga o berekisa selo kgotsa o batla go rekisetsa motho selo o re sa bereka mme wena o sena that experience ya gore sa bereka go thata go ka bontsha motho o mm. mongwe so go itumedisa thata ebile ke na le uh, ke na le ngwana wa mo na leng three years o na le eczema ke a mo tshwasa le ena ka dilo tseo di a mo thusa thata mm, mm-hmm. ka jalo ke se se dirisiwang ke batho ba botlhe ebile ke se se dirisiwang mo mmeleng o otlhe se mo sefatlhegong fela e se diriswa ke mang kapa mang a sena gore se iretswe specifically for condition eo so mm. mang le mang o kgona go se berekisa mang le mang o kgona gore a ithusa a intlafatse ka tsona di-product tse ke di rekisang re lebelela tsone di-product tseno tse o na le sebaka se se kae o dira ka tsone ke na le ke launchitse pd body and skin care product ka di-twenty-five ka september so ke mo kgweding ya ya bobedi yaanong ke di berekisa di-product tse hmm, batho ba di ka tse lentseng jang a kutlwe batho ba di amogetse ka tsela e ntseng jang ba di reka di teng go kgwebo tsa masentle ke ka re batho ba di amogetse ka gonne ke kry a response e ntsi especially ha ke lebelela page ya me ya instagram le ko launching ke kgonne go di rekisa ka utlwisa batho gore before ba di reka ka ba utlwisa tsona gore mokgwa wa tsona o yang mmereko wa tsona o irang le teng so i think i can say gore they were well received mm, mm-hmm. di teng mo marekelong kgotsa re sentsene go sentsene fela kwa bo instagram kwa bo facebook eh di teng mo marekelong a motho a ka ya a a go di bona a go so le bo gona nong di product di available mo website ke na le website e leng di teng le mo di-social media platform e leng facebook page le instagram page le tsona ke cd body and skin care so ke mhm. santsane ke bereka mo goreng ke kgone go di tsenya ko dishopong oh okay ebile o bua mo gone wa gore sentse o bereka mo goreng o go di tsenya ko mabentleleng a re lebelele fela jalo gore mo sebakeng sa dingwaga di le tlhano o bona kae kgwebo ya gago in the next five years ke bona ke na le warehouse e ke berekelang mo yona mo e leng gore ke tlabe ke creatile mmereko ke e se gore ke bereka ke le mong ke na le batho ba ba nthusang and ke bona di-products tsa ka le tsona di le mo di-shopong nationwide gore di nne accessible to everyone o di batlang without mm -hmm. hassle ya gore motho a tsene online ka gonne nako nngwe batho ba bangwe a ba kgone go berekisa kapo a ba tshepe um online platforms mm, mm, mm, eh, so ke berekela gona gore ke di tsenya ko dishopong le kgwebo e gole e create opportunities gore e kgone go hira batho ba ba tla thusang go bereka go godisa fb beauty Hmm hmm. Gona le o mongwe o reditse ko ko lapeng ga jana o ipolla gore ei malatsing yana kete ya no batho ba botlhe ba dira eh di tsa sefatlhego batho ba dira body skin care ya no o nyema moko batla go inela. O mora o reng a ke industry e bona le gore motho a tsene mo go yone e bile wa morotloetsa gore a tswelle pele go ka dira seo. Lebo a gona sepe se se tlang bonolo mo botshelong. Motho o tshwanetse a ikemisetsa a nna le le passion ka gonne a kere o ka se ire sengwe ka bane motho mong a sira so mm. motho tshwantse a kry se ena a se ratang a bereke mo sona a nne le patience ya go se bona se gola ka gonne a mm. gona se se tlang bonolo mo botshelong hmm. ra leboga thata fela ebile re lebogela le molaetsa wa bofelo wa thotloetse gore ga gona sepe se se tlang bonolo mo botshelong re lebogile thata kere ke leboga thata nna lebo ke leboga le baretsi ba motsweding go nna tsebe a re dire jaana a re ba bolele gore kana phoebe e o e kwala jang ka gore ka gong ba bangwe ba batla phoebe phoebe phoebe phoebe fela go eh. mafaratlhatlheng kwa ee ee ke nnete um phoebe batho ba bantsi ga ba kwala phoebe ba nagana gore e simolola ka f so phoebe mm. e tshwana la o ka kwala phoenix ke p h o e d e Mm-hmm. ke ka e ka teng ehe eh, eh. ra leboga ra leboga pearl o tlhole sentla ke re bile re go eletsa masego le mo kgwebong ya gago ke leboga go menagane lebo